iyi mwumva radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankose ndabasuhuza kandi baha ikaze amakuru yacu ya mu gitondo uburundi bwafunze imipaka yabwo n'u rwanda guhera kuri uyu wa kane uno munsi twatwugaye imipaka kandi uza kugenda nkadenda ingo yafashe rero agiye mu byumbe ntagiye kuvuga ngo niciye ngo nemba gasenyi ngo cyangwa akanyaru ngo ngiye mu rwanda jamye uyu ni martin niteretse minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'u burundi muri aya mezi atatu ashize uruzi rwa kongo rwaruzuye ruteza imyuzure yatwaye ubuzima bw'abantu barenga magana atatu muri kongo brazzaville na kongo kinshasa perezida wa ukraine volodimir zelenski ejo yavuze ko igihugu cye kitazahagarika ibitero kuko byateza umurindi uburusiya bahanganye izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya mugume hafi turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aya mezi atatu ashize uruzi rwa kongo rwaruzuye rurarengerwa ku rugero rutigeze rubaho muri iyi myaka irenga mirongo itandatu ishize rumaze guhitana abantu barenga magana atatu muri kongo brazzaville na repubulika ya demokarasi ya kongo kudategura neza ibishushanyo mbonera by'imijyi n'ibikorwa remezo bidafite ingufu byatumye ibihugu bimwe byo muri afurika bishobora kwibasirwa n'imyuzure nyuma y'imvura nyinshi yagiye irushaho kugwa biturutse ku ihindagurika ry'ibihe feri mowa inzobere mu bijyanye n'amazi y'inzuzi mu buyobozi bw'imigezi muri repubulika ya demokarasi ya kongo yavuze ko ibiro bye mu kwezi kwa cumi n'abiri byagaragaje aho amazi azaba menshi biburira ku bijyanye n'ikibaya gishobora kwibasirwa n'imyuzure mu murwa mukuru kinshasa kiri hafi y'uruzi mowa yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters ko kuri uyu wa gatatu amazi y'uruzi yageze kuri metero esheshatu na santimetero makumyabiri hejuru y'igipimo cyayo mu nyanja habuzeho gato ngo agere ku gipimo cyayo cyo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe cyari kuri metero esheshatu na santimetero makumyabiri n'esheshatu minisitiri ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yavuze ko ibice byinshi bituranye n'umujyi utuwe cyane wa kinshasa muri repubulika ya demokarasi ya kongo byabayemo imyuzure kimwe no mu ntara zirenga cumi n'ebyiri abantu hafi magana atatu barapfuye kandi ingo ibihumbi magana atatu zahuye n'ingaruka z'imyuzure aho amazu abadirwa mu bihumbi mirongo yasenyutse nk'uko minisitiri yabivuze mu itangazo ryo mu cyumweru gishize mu gihugu gituranye cya repubulika ya kongo umurwa mukuru wacyo brazzaville nawo uri mu nkengero z'uruzi abantu byibura cumi na barindwi bahitanywe n'imyuzure mu bice umunani bitandukanye harimo n'umurwa mukuru aha naho ingo ibihumbi mirongo itandatu zahuye n'ingaruka z'imyuzure perezida wa ukraine volodimir zelenski kuri uyu wa kane yavuze ko guhagarika ibitero mu buryo ubwo aribwo bwose byafasha uburusiya gukaza ingufu zabwo za gisirikare no kugaba ibitero byo kuzimanganya igihugu cye inkuru imugezwaho na fideli niyongabo perezida volodimir zelenski yatangaje ko amakungu adakwiye guha agahembo uburusiya yatangaje ko ingwano y'igihe kirekire atari ikintu cyiza ku gihugu ciwe perezida zelenski yabitangarije ari mu gihugu cya estonia aho yari ku mugwa mukuru w'ico gihugu tallinn yagendeye ico gihugu avuye muri lituania zelenski ariko agendera ibihugu vyo mu karere ka baltic ni mu ntumbero yo kurondera ko igihugu ciwe gishigikirwa mu ngwano kirimwo n'uburusiya perezida wa estonia ala karis yavuze ko ibihugu bicuditse na Ukraine vyotegezwa kubandanya biha ibigwanisha ico gihugu. Yavuze ko ibihugu vyo mu burengero bw'isi bikwiye kurekurira Ukraine gukora ibitero ku butaka bw'Uburusiya ikoresheje ibigwanisha ivyo bihugu vyayihaye. Perezida Karis yavuze ko ibihugu bicuditse na Ukraine bitegerezwa kumva ko mu gihe c'ingwano ibitero mu bibanza vya gisirikare vy'umwansi ari ngombwa mu ntumbero yo kugabanya inguvu z'umwansi. ariko umugwa mukuru wa estonia perezida wa ukraine volodimir zelenski yasubiye gusaba ko igihugu ciwe cemererwa kwinjira mu ishyirahamwe ryo kwibuna abansi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari atlantike otan yatangaje ko igisirikare c'igihugu ciwe cokomeza inguvu z'iryo shirahamwe igihugu cya irani ejo cyatangaje ko ingabo zacyo zafashe ubwato bwo muri leta zunze ubumwe za amerika butwara ibitoro mu kigobe cya oman fideli niyo ngabo abaye inkuru itorokanizo ry'amakuru rya leta ya iran fars ryatangaje ko igisirikare kigwanira mu mazi c'ico gihugu cafashe ubwato butwara ibitoro bwa leta zunze ubumwe za amerika mu mazi y'ikigobe ca oman hisunzwe itegeko rya sentare itorokanizo ry'amakuru ryatangaje kandi ko iran yafashe ubwo bwato st nicolas inyuma y'uko amerika isahuye ubwato butwara ibitoro bwayo mu mwaka urangiye ingingo ya iran yo gufata ubwato st nicolas ibaye inyuma y'indwi zitari nke z'ibitero vy'abagwanyi b'abahuti bashigikiwe n'ico gihugu ku mato mu kiyaga gitukura bavuga ko ari mu ntumbero yo gushigikira abanyapalestina mu ntara ya gaza mu rugamba barimwo rwo kurwanya israel ibitero vy'abagwanyi b'abahuti vyaratumye haba impungenge ko inteko ziyobowe na leta zunze ubumwe za amerika zigenzura amazi y'ikiyaga gitukura zishobora gukora ibitero vyo kwihora kuri abo bagwanyi cyane cyane inyuma yo ku rwego rwa onu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi ku munsi wa gatatu rutoye ku vyerekeye kwiyamiriza abahuti abacamanza mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera kuri uyu wa kane batangiye irahe mu buhorande iminsi ine yo kumva ibirego afurika y'epfo irega israeli ko yakoze jenoside mu ntara ya gaza fide niyo ngabo aratubwira ibindi abo bacamanza kuri uyu wa kane batanguye kumviriza iminsi ibiri y'urwo rubanza rwashingishijwe na afurika y'epfo arico gihugu cagiriza israel ko yakoze ihonyabwoko mu ngwano iriko ikora mu ntara ya gaza afurika y'epfo isaba sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane gusaba ihagarikwa vyihutirwa ry'ibitero israel iriko irakora mu ntara ya gaza mu rubanza afurika y'epfo yashingishije isaba kandi sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane gukurikirana israel kubera yarenze ku masezerano mpuzamakungu agwanya ihonyabwoko no gukora ibishobotse byose kugira ngo abanyapalestina mu ntara ya gaza bakingigwe mu buryo bwose bushoboka vyihutirwa afurika y'epfo ivuga ko abanyapalestina babandanya kugeramirwa n'ibikorwa vy'ihonyabwoko israel yarateye ivyatsi ivyo birego yavuze ko bitagira ishingiro umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu ku munsi wa gatatu yatangaje ko inteko za israel ziriko zikora ibishoboka vyose kugira zirinde kwica abasivili yagirije abagwanyi b'umugwi hamas ko bakoresha abasivile nk'inkinzo netanyahu yavuze ko israel iriko igwanya abagira iterabwoba bo mu mugwi hamas ko itari mu ntambara n'abanyapalestina yavuze ko yavuze ko muri urwo rugamba barimwo bisunga amategeko mpuzamakungu guhera kuwa gatandatu minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubushinwa wang yi azagenderera ibihugu bine bya afurika birimo misiri fidel niyo ngabo arakomeza itorokanizo ry'amakuru yo mu bufaransa afp ryatangaje ko ata vyinshi vyatangajwe ku vyo wang azoganira n'abategetsi ba misiri igihe azoba ari mu rugendo muri ico gihugu nyamara perezida w'ubushinwa shi jinping yasavye ko haba ikoraniro mpuzamakungu rigenewe gutorera inyishu intambara hagati ya israel n'umugwi hamas urugendo rwa wang mu gihugu ca misiri ruzoba rukurikiye ubw'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika anthony blinken bitegekanijwe ko abonana na perezida abdel fatah al sisi wa misiri ku mugwa mukuru kairo mu bindi biganiro bigenewe guhagarika ibitero israel iriko irakora ku mugwi hamas urugendo rw'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'ubushinwa wang yi ku mugabane wa afurika ruzomujana kandi muri togo na cote d'ivoire kuva ku itariki cumi na zitatu gushika ku ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa mbere inyuma yaho wang azogendera ibihugu vya brazil na jamaica gushika ku itariki mirongo ibiri na zibiri ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi arakoze fidel niyo ngabo mfashije kuyabagezaho tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika duhere mu burundi mu nama y'umutekano yahuje minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'abayobozi bashinzwe umutekano mu ntara ya kayanza yamenyesheje ko imbibi z'uburundi n'u rwanda zifunze guhera kuri uyu wa kane inkuru irambuye tuyibaza desire hatungimana ukorera i kigali mu rwanda mu nama yahuje umushikiranganji martin nteretse n'abajejwe intwaro guhera kuri buramatari bamusitaneri bose be n'abarongoye amazone mu ntara ya kayanza tutibagiye abarongoye abandi mu gipolisi uwo mushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange yamenyesheje ko leta y'u Burundi yahagaritse imigenderanire bari bafitaniye n'u Rwanda yaciye aboneraho kumenyesha ko imipaka yose Burundi busangiye n'u Rwanda yugawe guhera kuri no wa kane ntitwashoboye kuronka uwo mushikiranganje kugira amenyeshe abarundi n'amakungu nimba imipaka yugawe ariyo ku butaka mu mazi no mu kirere mu majwi dukesha abari bitabiriye iyo nama yamenyesheje ko batashobora kubandanya bagenderanira n'igihugu kibitse abansi b'uburundi atakindi barota atari uguhekura uburundi uno munsi twatugaye imipaka kandi uza kugenda ntarenga ingo yafashe rero yagiye mu byumve ntagiye kuvuga ngo niciye ngo nemba gasenyi ngo cyangwa akanyaru ngo bigiye mu rwanda jamye nabibaho nabo dukeneye n'abari bari ngaho gatapfa twabirukanye nabo nyine kubera twasanze dufise umubanyi mubi paul kagame umubanyi mubi perezida w'u rwanda twarahagaritse imigenderanire nawe ikaba nziyihamye kuko afise imigambi idatomoye niwe abikaka inkozi z'ibibi zononera abarundi inka zose ziciwe iyo migenderanire mibi ivugwa n'umushikiranganji n'interetse yemejwe kandi na buramatari wa kayanza koroneli cishayo rehemi yamenyesheje muri iyo nama ko umutekano mu ntara arongoye ku rubibe ihana n'u rwanda utifashe neza na gato buramatari kicahayo n'abo arongoye mu ntwaro bamenyesheje muri iyo nama nk'uko abari muri iyo babibwijwe rya amerika ko keretse ibyo byashitse ku rubibe kayanza ihana n'u rwanda mu yandi makomine y'iyo ntara hatekanye n'ingabo z'u rwanda zarenze urubibe gatoyi hanyuma bahura n'umwenegihugu baramukobagura duca dusubira inyuma ariko nta cyanonekaye kuko ingabo z'uburundi zari zihaciye ziriko zirakizura tukumvira yuko baba barabasada b'u rwanda bari baje gucaca kugira barabaho ingabo z'uburundi zoba zikamangamiye novuga yuko urwego rw'intara nta migenderanire ikomeye n'indongozi z'u rwanda kuko twabonye ata kamaro kuguma tugiranira imigenderanire ariko tubona yuko bariko baratwimba mu zindi ntara zihana urubibe n'u rwanda nka ngozi na kirundo amakuru dukesha abanyagihugu bo muri izo ntara bamenyesha ko umutekano wifashe neza mu ntara ya cibitoke niho abanyagihugu baho batumenyesheje ko mu mpera z'umwaka kuva kuri noheri hagiye harumvikana amasasu menshi mu kibira ca mabayi ariko ntibamenye ibera muri ico kibira gufunga iyo mipaka bishyitse mu gihe mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yagaragaje ko atishimiye umubano w'u Burundi n'u Rwanda yabishikirije mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi ku igenekezo rya mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa cumi na kabiri yongera abisubira mu ijambo yashikirije abarundi risozera umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu iyo migwi ihabwa indaro ihabwa ibyo kurya ihabwa amabiro bakoreramwo ihabwa amahera n'igihugu bicayemo naho mu rwanda nohanura igihugu cy'u rwanda yuko bamenya ko babandanije barera umuntu ariko ariyica inzoya bariko bari mu rwanko bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abenegihugu b'ivyo bihugu bibiri kuva igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho cyabaye ku igenekezo rya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ivugizo komine gatumba intara ya bujumbura mu burengero bw'uburundi kigahitana abantu mirongo ibiri na babiri uburundi bwaciye butangura kwagiriza u rwanda ko arirwo rufasha imihari igwanya leta y'uburundi leta y'u rwanda yamire kure ivyo bitero vy'uburundi mu itangazo yasohoye ku igenekezo rya mirongo ibiri n'icenda u rwanda rwamenyesheje ko atanahamwe mu buryo ubwo aribwo bwose ruhuriye n'imigwi igwanya uburundi rwamenyesheje nyabona ko n'abagwanyi b'abarundi binjiye ku butaka bw'u rwanda bashikirijwe leta y'u burundi icyo gihugu cyasabye uburundi ko ibibazo bufise vyobganirirwa biciye mu nzira za diporomasi hakaboneka inyishu yumvikanywe ko na bose iyo mipaka y'uburundi n'u rwanda yongeye gufungwa na leta y'uburundi yari yafunguwe mu kwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri na mbere mu gufunga iyo mipaka leta y'uburundi yagiriza u rwanda ko rubitse abansi b'uburundi bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu leta y'u rwanda mu itangazo rigufi yasohoye kuri uno wa kane igerekezo rya cumi na rimwe yamenyesheje ko biciye mu binyamakuru yamenye ko leta y'u burundi yafashe ingingo yonyene yo kongera kugara imbibe ihana n'u rwanda leta y'u rwanda imenyesha ko iyo ngingo ibabaje ije kuburabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'ivyo bihugu ikaba iciye kubiri n'ivy'ico gihugu ciyemeje mu bijanye n'imigenderanire y'akarere n'igenga umuryango w'ibihugu vya afurika y'ubuseruko ease n'ingingo yakiriwe nabi na bamwe mu banyarwanda twaganiriye bamenyesha ko kubuza abaturanyi kugenderanirana bitabereye muri kino kinjana isigezemwo hari n'uwatumenyesheje ko yari mu myiteguro yo kuja i burundi agashimira imana ko iyo ngingo yafashwe akiri mu rwanda desiratunga imana kigali ijwi ry'amerika tujye noneho i bujumbura aho umunyamakuru floriane irangabiye ejo yitabye urukiko mu mwaka ushize yari yajuririye igifungo cy'imyaka icumi yahawe ashinjwa ibyaha birimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imitwe irwana ni inkuru ya pierre claver niyo nkuru Floriane Irangabiye yarengutse muri sentare ntayinyuzwa igisata ca gasamburamanzi Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi yitavye muri sentare inyuma y'umwaka urenga ko indwi imwe akatiwe igihano co gufungwa imyaka cumi uwo mumenyeshamakuru niwe yunguruje urubanza ari kumwe n'abashingwamanza biwe kuko ku bwabo icaha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imigwi igwana ataco yakoze n'aho arico camwagiriye igihe yafatwa agafungwa haraheze umwaka n'igice ubutungane bwamwagirije ku icaha yagikoreye ku iradiyo ikorera mu buhungiro yitwa igicaniro ari nayo yarasanzwe akorera i kigali mu rwanda icyo gihe yafatwa yavuze ko yari yagiye mu burundi mu manza z'umuryango abacamanza basiguye ko mu kiganiro yashikirije kuri iyo radiyo yahaye ijambo abansi b'igihugu ndetse yifatanya nabo kuri uyu wa kane iburanishwa ry'urubanza ryamaze umwanya urume rumara nk'uko abariyo babibwijwe rya amerika mu minota itarenga cumi abashingwamanza biwe basiguriye abacamanza ba sentare ntayinyuzwa ko ata kimenyetso na kimwe gihari cerekana icaha irangabiye ryagirijwe k'urubanza rwaranzwe n'amahinyu n'utunenge kw'amategeko ko yahonyanzwe gutyo ku iyo sentare yofata ingingo yo gufuta urwo rubanza ndetse florian irangabiye akarekugwa atakirinze gusabwa abacamanza bamaze kumviriza ivyo irangabiye n'abashingwamanza biwe bifuza baciye bashira urubanza mu mwiherero urubanza ruheze abashingwamanza biwe ntaco bashimye gushikiriza abamenyesha makuru bamenyesheje ko ivyo bashikirije mu iburanishwa ry'urubanza bikwiye bongera ko ko bazogira ikindi bashikirije ingingo ya sentare ntayinyuzwa imaze gusohoka ni dosiye ikurikiranirwa hagufi n'amashirahamwe mpuzamakungu cane cane ayaharanira agateka ka zina muntu n'akabamenyeshamakuru antoine kaburahe atwara ikinyamakuru iwacu ni umwe muri abo kuri mikoro y'ijwi ry'amerika uyu asanzwe ari mu nama nshingwantwaro y'ishyirahamwe mpuzamakungu y'abamenyeshamakuru batagira imbibe reporter sans frontiere avuga ko yasomye neza ibyo floriane irangabiye yagirizwa agasanga ahubwo uwo mukenyezi yari akwiye guhabwa agashimwe nasanze ibyo bavuga ari na bimwe umukuru w'igihugu yiriko aravuga nawe nyene ubunyonyezi ubutungane bukora nabi agateka ka muntu katubahirizwa ni vyiza yuko umumenyeshamakuru yerekana ibigenda neza ariko na cane cane n'ibitagenda neza kandi aba ariko arubaka aba ariko arafasha abarongozi n'akarenganyo gakomeye yakorewe irangabiye nibo mugore umwe rudende w'umumenyeshamakuru afunzwe muri afurika inyuma y'urubanza kuri uyu wa kane yaciye asubizwa mu ibohero rya bubanza aho amaze hafi amezi atatu afungiwe imbere yo kujanwayo yabanje kumara umwaka urenga imuyinga mu buraruko bw'igihugu utwara urunani rw'abamenyeshamakuru mu burundi alexandre niyunge ko abona ko uwo muvyeyi w'utwana tubiri tutararenza imyaka cumi azira umwuga wiwe ikibanza ciwe sico sico mu mpimba sico mu gasho Floriane nta kindi ariko arazira atari umwuga wiwe turasubiye gusemerera ko yorekurwa agasubira mu muryango wiwe agasubira gukora umwuga wiwe irengutswa rya irangabiye rije inyuma yaho mu mpera z'umwaka uheze ishyirahamwe mpuzamakungu rikingira agateka ka zina muntu amnesty international ritunganirije urugendo imbere y'ubuserukizi bw'uburundi mu gihugu c'ububirigi ryari ryifuza ko uyu munsi hatogera uwo mumenyeshamakuru atararikugwa kuko ku bwaryo ariho nyangwa rikabije ry'agateka k'abashaka gushikiriza ivyiyumviro metre toni nkina aheruka gufungurwa amakungu abigizemwo uruhara mu gusemerera kuri mikoro y'ijwi ry'amerika uyu aheruka gusiga irangabiye mu munyororo yibaza ko n'ubu ako kamo k'amashirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu vya rutura kamukuyeyo gashobora kugira ico gafashije uruhara rw'amashirahamwe mpuzamakungu haranira agateka kazina muntu ni ntangere mu gukebura ibihugu bitubahiriza ako gateka ni muri iyo ntumbero ayo mashirahamwe ahamagariwe kuvugira umumenyeshamakuru floriane irangabiye afunzwe ahogwa umwuga wiwe birakwiye ko ishyirahamwe mpuzamakungu oni n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu burundi mu kwitwararika cane ico kibazo nk'uko bagiye barabikora muri kahise kuri jewe metre toni germain nkina hamwe no ku bandi baharanira agateka kazina muntu bahoze mu munyororo leta y'uburundi irakwiye kurekura uwo mumenyeshamakuru kuko icaha yagirizwa ataco yakoze ibikoze gutyo yoba yerekanye ko ishyigikiye ubwigenge bw'ubutungane kuri uyu wa kane bamwe muri abo bategwa akamo bari baserukiye ibihugu byabo muri urwo rubanza aha twavuga nk'abaserukira leta zunze ubumwe za amerika ubufaransa ububirigi ubudage n'ubumwe bwa buraya nk'uko amasoko y'ijwi rya amerika avyemeza pyeklave ni nkuru ku bw'ijwi rya amerika ubushakashatsi bwakozwe n'umwigisha muri kaminuza university of massachusetts yo muri leta zunze ubumwe za amerika umurundi lewonse ndikumana bwasanze mu bihugu bitari bike byo muri afurika bifite amabuye y'agaciro hari ibintu byinshi bidasobanutse mu bijyanye n'ukuntu ajyanwa hanze porofeseri ndikumana yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije aratangira avuga uko ibintu byifashe muri zambiya muri icyo gikorwa icyo turaba no kuraba ingene ubutaka bwa zambiya buriko burafasha zambiya gutera imbere cyangwa budafasha zambiya gutera imbere mu byo turaba rero turaba ingene ubutaka bw'imbwa muri zambia bushogwa hanze n'amakompanyi cyane cyane yo hanze ugasanga mu biharuro batanga muri leta mwasanze byifashe gute aho muri zambia twasanze yuko urabye ibiharuro byanditswe muri leta yuko bivuga ubutaka bwadandajwe hanze dusanga bidahuye na gato n'ibiharuro by'ubutaka bwaguzwe n'ibihugu aho babirunze ni ukuvuga ibiharuro bya exportation y'ubutaka muri zambia ntibihura n'ibiharuro bya importation y'ubutaka muri mu bihugu iyo babirubye byoba biva kuki byoba biva kuki mu bisanzwe iyo kompanyi idandaje ibintu hanze igize exportation idandaje ibintu hanze ikaronka amadolare cyangwa amaero ayo madolari mu bisanzwe acaja mu mabanke banki yaba banki y'igihugu cyangwa amabanke komerisiyari yo mu gihugu bica bifasha igihugu kugira ngo ayo mahera niyo azoca afasha kugira ngo bagure ibintu byo hanze bya importa kompanyi rero iyo idandaje ibintu hanze ikandika ibiharuro bitoye mfate nk'ubu yodandaza ubutaka bw'imyarizi mugabo akandika yuko badandaje imiliyoni amajana umunani ni ukuvuga miliyoni amajana abiri aguma hanze kuko ntibayerekana muri banki y'igihugu icyo rero bica bituma bashobora kuyakoresha ibyo bishakiye mugabo urumva igihugu kiba gihombye kuko ayo madovize ntazoba gikoreshejwe mu kugura ibintu igihugu gikenewe ayo madovize yobaja mu mifuko y'abo bantu babikora ayo madovize urumva ataguma mu mifuko ya kompanyi yaba kompanyi cyangwa umuntu asanzwe ariko aradandaza hanze agaca ashobora kuyagura ibintu nabyo ntazobe agitegereza yamuhaye kugira ngo aze kugura ibyo bintu ikindi leta ikihomba ni uko nk'amatagisi yotanzwe kuri ibyo biriko biradandazwa hanze ntaba kitanzwe ikindi homba ko ni uko iyo kompanyi imaze kuvuga yuko yadanaje miliyoni amajana umunani gusa kandi yadanaje imiliyari ebyiri ni ukuvuga yuko na, na benefisi yayo izoba ntoyi nicyo gituma izoca itanga tagisi ntoyi muri icyo gihe icyo cigwa mwagize muri zambiya murakigiza no ku bindi bihugu eka murazi ko hariho n'ibindi bihugu bitunze ubutare um, eka ubutunzi cimeza byifashe gute mu bindi bihugu mu bindi bihugu byoba byifashe nk'uko muri Zambia ku bijyanye cyane cyane n'ukuntu ibigurishwa cyangwa ibishobwa hanze bi usanga ibiharuro bidahuye n'ibyo ibyo bihugu byaguze byerekana ibyo icyo ni ikibazo gihambaye kuko yaba ugira uti zambia nicyo gihugu cyonyine gifite iyo ngorane wogira uti ntaco afite izoteba itera imbere n'ingoga ahubwo twe turabye mu bigwa tumaze kugira zambia siyo yonyene ibihugu byose tumaze kuraba dusanga zifite izo ngorane muri mu gitabo tumaze gusohora mu mwaka uheze twasanze afurika y'epfo nayo ifite iyo ngorane mu byerekeye kudandaza inzahabu codivoire ifite ingorane nk'iyo nyene mu byerekeye kudandaza kakao angola ifite ingorane nk'iyo mu kudandaza ibitoro muri iyi poroje turiko turakora dukora kuri zambia tugakora no kuri ghana ghana nayo ifite iyo ngorane mu byerekeye kudandaza inzahabu hanze usanga rero ibihugu byose byo muri afurika bifite iyo ngorane y'uko bigoye kugira ngo umenye ibyo badandaje ko ibyo bavuga ko badandaje ari byo cyangwa ko ariko barabeshya kenshi rero usanga ibiharuro amakompanyi atanga muri leta bidahuye n'ibiharuro abo babidandaza ko batanga muri leta iwabo ibihugu byo muri afurika cyane cyane ibyo bitunze ubutare mu kuzimu byokora iki kugira ngo ibyo bibazo bituma bidatera imbere bive mu nzira kugira ngo dutorere umuti iyo ngorane hariho ibiteza gukorwa mu bihugu byo muri afurika iyo ubwo butaka buva hakaba n'ibiteza gukorwa mu bihugu byo hanze bigura ubwo butaka mu mabanki yo hanze ayo makompanyi ajyanamo amahera mu bihugu byo hanze ariyo atiza kugira mu maguverinoma yo hanze ariyo atiza kugira disipline y'ayo makompanyi akorera muri afurika icyofasha ni uko bogira ikintu cyitwa digitalization amaoperasiyo yose yo muri commerce yo muri duwane yo muri import yo muri export akaba ashobora kuboneka n'ingoga kandi kugira ngo tubone yuko ibiharuro byose bihuye noneho ni ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
ibitero biteye ubwoba byagabwe kuri isiraheli bikozwe na hamasi byahitanye abantu benshi mu baturage ba isiraheli iyo ni imwe mu mpamvu nyinshi dukomeje kwifatanya na isiraheli mu gukora ibishoboka ngo ibyabaye ku ya karindwi y'ukwa cumi ntibizasubire ibyo byatangajwe na bwana Anthony Blinken minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru muri isiraheli bwana Anthony Blinken yongeyeho ati
ni nayo mpamvu kandi twibanda cyane ku gutahukana abatwawe bunyago basigaye gukemura ikibazo cy'ubutabazi no kongera umutekano w'abasivile muri gaza ndetse no gukumira ko intambara yaguka bwana blinken yaganiriye n'abategetsi ba isiraheli ku mpinduka mu bikorwa bya gisirikare by'icyo gihugu muri gaza minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'amerika yavuze ko yizera ko isiraheli imaze gutera intambwe igaragara igana ku ntego nyamukuru yo gukora ibishoboka ngo ibitero nk'iby'iya karindwi y'ukwa cumi ntibizasubire yagize ati
mu gihe ibikorwa bya isiraheli bigenda bigabanya umurego mu majyaruguru ya gaza kandi mu gihe idf igabanya ingabo zayo muri ako karere uyu munsi twemeranije kuri gahunda y'isesengura rizakorwa na loni iryo rizagaragaza ibikeneye gukorwa ngo abanyapalestine bavanywe mu byabo mu majyaruguru atahuke mu mahoro leta zunze ubumwe za amerika yanze yivuye inyuma ibyifuzo by'uko abanyapalestina bakwimurwa bakajya gutuzwa ahandi hanze ya gaza bwana blinken na minisitiri w'intebe wa isiraheli benjamin netanyahu kandi banaganiriye ku bushyamirane bwo ku mupaka w'icyo gihugu wo mu majyaruguru aho umutwe wa hezibora urasa ibisasu bya rokete muri isiraheli umunsi ku wundi kuri iyi ngingo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika yagize ati
leta zunze ubumwe za amerika ishyigikiye isiraheli mu kurinda umutekano ku mupaka wayo wo mu majyaruguru twiyemeje byuzuye gukorana na isiraheli mu gushaka igisubizo cya diplomasi cyarinda ko amakimbirane yavaho yiyongera bityo imiryango itahuke mu ngo zayo itura itekanye mu majyaruguru ya isiraheli no mu majyepfo ya libani mu gusoza aba bategetsi bombi baganiriye ku kubaka amahoro n'umutekano birambye kuri isiraheli buri mufatanyabikorwa wo mu karere minisitiri Blinken yahuye nawe muri uru ruzinduko yavuze ko biteguye gushyigikira igisubizo kirambye cyarangiza burundu imvururu zabaye ndanze kikanaha umutekano isiraheli ariko kandi bashimangiye ko icyo cyava gusa mu buryo bwatekerejweho ku rwego rw'akarere burimo n'inzira iganisha kuri leta ya palestina bwana Blinken yavuze ko izi ntego zagerwaho ariko mu gihe gusa zijyanishirijwe hamwe iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika mbibutse inshuti z'ijwi rya amerika ko iyi hari radiyo yanyu ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika kuri interinete mudusange kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu inshuti banywanyi ibiganiro radiyo yanyu ijwi rya amerika yabateguriye kuri iyi saha ntaho bihumurije mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira abakozi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho byari bihagarariwe na frederic nkundikije afatanyije na etienne karekezi nadia taha nibo bashyize hamwe amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose